Iyi ni radiyo ijwi rya Amerika. ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyayo mu kirundi no mu kinyarwanda inshuti nama bagenzi muduteze amatwi muri kumwe na oriane itanga ishaka kuri uno munsi wa kane itariki mirongo ibiri na zitatu z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na jewe muri studio gatanu
uwo mukozi bimworohere birikwa barabashwiragiza umengo bashoye ibintu atakamaro bifise ego umengo n'amaforode bamwe bashora urumogi n'amakawa gutyo mu rwanda uyu ni umukenyezi mu ntara ya ngozi mu burundi avuga ku ngorane basigaye bafise mu bijyanye no gucuruza amata muri iyo ntara ni mu kanya gato mu kanya gato kandi twabateguriye inkuru yerekeye ugusiba kw'ibyigwa ah, kw'abanyeshuri mu ntara ya kivu yo mu bumanuko kubera ukuja kwakira imfashanyo baronka ni mu kanya gato duhere mu burundi abanyororo babiri bakomerekeye mu rwamo rw'amasasu rwumvikanye mu masaha ya saa hindwi mu bi- eh, mw'ibohero riri ku mugwa mukuru w'intara ya rumonge amakuru dukura mu bu- mu begereye iryo bohero yemeza ko ah, azindutse ah, imi- hazindutse imishamirano hagati y'abapolisi n'abanyororo ivuye ku banyororo bagira batwagwe mu rindi bohero ni inkuru ya fidelite ishatse byose byatanguye mu gitondo cyo kuri uno wa kane igihe abanyororo batanu bagira bahindurirwe ibohero ibyo bita transfer mu rurimi rw'igifaransa muri abo banyororo harimo uwitwa gakiza jean marie yahora arongoye abanyororo abo bita bakapita mu mvugo y'abanyororo ibyo byaciye bivyura ishuka kibi hagati y'abanyororo n'abapolisi nk'uko amakuru dukora mu begeye iryo bohero abimenyesha amakuru yemezwa n'ubuyobozi bw'ibohero ryo ku murembye abandanya avuga yuko abanyororo baciye bafata bagenzi babo b'abanyororo batandatu barabasohora basaba igipolisi ko nabo nyene bohindurirwa ibohero abo banyororo batandatu bagizwe n'abanyororo bagenzi babo ko ari bo batera akajagari mu ibohero ayo makuru avuga kandi ko abanyororo basohowe bacuditse n'ubuyobozi bw'ibohero kandi ko aribo badodobereje abo bazindutse bahindurirwa ibohero ariko ivyo jean claude niyo mwungere ico gihe c'urongoye ibohero ryo ku murembye arabihakana inyuma y'impari hagati y'abapolisi n'abanyororo abapolisi bagashaka yuko abanyororo basohoye na bagenzi babo basubizwa mu bohero abanyororo bo bakabihakana haciye haduka imishamirano hagati y'igihe cy'isaha sitandatu n'igihe cy'isaha indwi kubw'amakuru dukura mu ibohero ryo ku murembye abantu babiri bari mu mugwi ho bari bashamiye n'abapolisi bakomeretse kandi abo bantu bakaba batagiye kwa muganga bagumijwe mu ibohero kubera ko banse kuja kuvuzwa n'igipolisi bagasaba yuko baja kuvuzwa ari uko hashitse amashirahamwe y'abigenga nka za seiser na croix rouge ayo makuru nyene aremeza yuko hari uwundi muntu yakomeretse ku ruhande rw'abanyororo biyamirijwe na bagenzi babo ariko wewe yaciye atwarwa kwa muganga ubwo nyene ibi biremezwa n'icegera c'urongoye ibohero ryo ku murembwe yamara jean claude niyo mwungere we bavuga yuko ku ruhande rwo bari bashamiranye n'igipolisi we yabonye ko umuntu yitwa wenyine ko yakomeretse ari umwe abandi nabo ko bafite udukomere duto duto ikindi yongeye ko ni uko niyo yakomeretse atarembye cyane kandi yuko ariko arafashwa na bagenzi biwe b'abanyororo bazi iby'ubuvuzi mu bazindutse bahindurirwa ibohero harimo usanga iyi dosiye n'umunyepolitiki Hussein Rajabu yahoze arongoye umugambwe CNDD-FDD imbere y'uko afungwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi mbere Hussein Rajabu yavuye mu ibohero atorotse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu harimo kandi imwe mu rwaruka rw'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi MSD rwafunzwe rwagirizwa imigumuko ku wa munani ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu abagize iyo dosiye barekuwe mu mpera z'ukwezi kwa mbere muno mwaka kubw'ikigongwe c'umukuru w'igihugu c'u Burundi ariko wewe yari agifunzwe ku ruhande rw'abiyamirijwe na bagenzi babo b'abanyororo harimwo uwitwa Michel Ngweze batazira gwembe ni umupolisi afunzwe yagirizwa idosiye ihotegwa ry'umupolisi mugenzi we aho rero hari amakuru avuga yuko abanyororo bashamiranye kubw'imvo za politike ariko ivyo birabeshuzwa n'ubuyobozi bw'ibohero ryo ku murembye kuko kubw'ubwo buyobozi abanyoro bose barangana kiretse yuko hari habitwaza ico bari bari batarafungwa mu kurondera inyungu iyi canke iyindi ku giti cabo ubuyobozi bw'ibohero ryo ku murembwe bumenyesha yuko ku mvo z'umutekano wabo aba banyororo biyamije na bagenzi babo batosubira mu munyoro wo ku murembye bavuga yuko babaye bararaba aho bashira mu kurindira ingingo ziva mu buyobozi bukuru bw'amabohero mu burundi iryo bohero rifise abantu barenga igihumbi mu gihe ryari rigenewe abanyororo amajana umunani haraciye indwi zirenga zibiri muri iryo bohero hadutse igerege rivuye ku gufungurirwa nabi ibujumbura fidelite yishatse ijwi rya amerika urakoze cyane fidelite yishatse aho mu bumanuko bw'uburundi tuduge mu buraruko bw'uburundi naho ingingo ya komine ngozi itunganya itunganya gushasha ubucuruzi bw'amata ntishimisha aborozi n'abadandaza amata abahora bashorera amata mu gisagara cya ngozi basabwa kuyashora ku bigo byategekanijwe kuyegeranya mu mugambi profide mu gihe musitanteri wa komine ngozi avuga ko hashyizwe imbere isuku n'amagara y'abanyagihugu abegwa n'iyo ngingo bavuga ko bakora bahomba inkuru ya jean bosco ndarurinze mu gisagara ca ngozi amata ari mu bintu bihurumbirwa cane cane mu miryango imiryango myinshi yahora ikamisha ku borozi abandi nabo bakayagurira kuba yarangura kuri abo borozi nyene komine ngozi iherutse gufata ingingo yo guhagarika gucuruza amata muri ubwo buryo abafise amata bagurisha basabwa kuyashora ku bigo vyategekanijwe kuyegeranya mu mugambi prodefi iyo ngingo ntiyaguye neza na gato aborozi basigura ko bariko bakora bahomba ingingo ya mbere nuko bavuze ngo ubugere no gufata inka ariyo yose ikamwa ishora amata kuri prodef yigira kabiri nayo aho umuntu asanzwe yishorera ku bintu bye ku giciro ane ashimye hanyuma bagaca agacaye ubutarariye bivanye nuko bamufashe bamujije kwashorera twebwe twashora ubwa mbere twashora ku mafaranga angana n'amagana indwi ubu kuri prodef nayo ivuga yuko tegerezwa kuba kwiri to batugura amafaranga atarenga amajana atatu na mirongo itatu twari dusanga rero twebwe turiko turahomba kandi inka idusaba ibintu byinshi ko duharuye inka uko nti igora inka igwaye kugeza uwo munsi urumva igusaba amafaranga ikomeye naho utegeza kugusaba ivyatsi umwongere nawe utegeza kumuhemba amahera ya buri munsi buri munsi uwo munyagihugu yari atunzwe no kudandaza amata yashorera mu miryango yo mu gisagara ca ngozi akaba yayarangura ku borozi bo muri komine ya busiga avuga ko gushorera ku bigo vya prodefi bimusiga mu ruhombo jewe nkaje natanguye ndangura abakamyi b'iwacu bene inka nyene mugabo ubonya kubera umugambi wa porodefu ubu nta muntu bikunda ko arangura amata ngo arishoreye azanye ino mu gisagara cya ngozi ubu ntibakwemerera ubu bashaka kujana muri porodefu nyine ubu ubu ntibakwemerera kubera ufashwe n'igitasi kiraki n'agasho kindi mu minsi batari bwatubuze gushora naronka amabido atanu iritiro ijana wasanga niko ndajya kwijana ku iritiro ariko ubu njya ku mirongo itatu kugira ndabihagarike nta kazi karimwo ubunya guhereye itariki enye n'imwe ukwezi kwa gatatu jesi nzosubira byampombe n'amahera bari bamfitiye abona habino b'ababosi barasekuye ama kubera naciye ndabacirako kandi nanjye bitavuye kuri jeyo naho komine ngozi ikora ibishoboka byose kugira iyo ngingo ije mu ngiro benshi ntibarayitahura bemera gucungana ku jisho na komine mu kuyashora oya twebwe ntituratangura gushora kuri prodefe mwica mubigenza gute no amata yacu yarakiduga ingozi iyo twatanguye kuronka isoko y'amata yatwara gute twebwe n'ubundi barazungagirika mugoho kubera nka jewe uwo nshorera arungika umukozi yatora hamuhira ayajana ku rupangu rw'iyiwe ni uwinywera si uwudandaza
uwo mukozi biramworohera uwo mukozi bimworohere birikwa barabashwiragiza umengo bashoye ibintu atakamaro bifise yego umengo na maforode bamwe bashora urumogi n'amakawa gutyo mu rwanda songa mbere rajabu musitanteri wa komine ngozi avuga ko komine arongo yafashe iyo ngingo ku mvo zitatu ubwa mbere musitanteri wa komine ngozi avuga ko ingingo yafashwe ku mvo z'isuku no gukingira amagara y'abanyagihugu banywa amata songa mbere rajabu asigura ko amata yose yegeranyirizwa mu bigo by'umugambi prodefi kuko arivyo bifise ubuhinga bwo gupima amata ko ameze neza ni mu gihe aborozi n'abarangura amata bahora bayashora adapimye nk'uko musitanteri abisigura ubwira kabiri musitanteri wa komine ngozi asigura ko iyo ngingo yafashwe kugira ngo na komine ihatorera koyoko ngaha songa mbere rajabu avuga ko komine ironka amafaranga atatu kuri buri litiro ry'amata yegeranijwe mu gihe ataco yahora ironka ku mata yose yahora ashoka mu gisagara ca ngozi ubwa nyuma musitanteri wa komine ngozi avuga ko n'aborozi bagirira icizere ibigo vyegeranya amata songa mbere rajabu asigura ko komine yobafasha mu kwishuza no mu gihe vyoshika bagaheranirwa abegwa n'iyo ngingo batanayishimye basaba ko komine yobagirisha inama kugira bumvikane nibaze tuje hamwe nibumva icyo twumvikanye twagishiye twagihuriza duheze amata tuyabahe tunezerewe nabo banezerewe atangongono akatangongono kari hagati yabo ngatwibwe songa mbere rajabu avuga ko iyo ngingo bayumvikanye ko n'aborozi imbere y'uko ija mu ngiro umusitaneri wa komine ngozi amenyesha ko abitashimishije bagizwe ahanini n'abaranguzi abo nabo songa mbere avuga ko bahora bagurira amata aborozi ku mafaranga y'intica n'ikize bakunguka umurengera umusitaneri wa komine ngozi asozera amenyesha ko arakunguko ku borozi ingozi mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita shoti wayivuzi kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru avugwa mu karere arabandanya muri kongo bamwe mu banyeshuri b'abarundi biga mu mashuri yisumbuye mu ntara ya kivuye mu bumanuko barasaba amashuri barasiba amashuri kubera baba bagiye kwakira imfungurwa bafashishwa abo banyeshuri basaba ababishinzwe ko botora umunsi uborohera kuja kwakira izo mfungurwa ibindi kuri iyi nkuru vedaste ngabo
mu nkambi yo mu rusenda muri buri viraje yigize usanga ari abanyeshuri basiba amasomo iyo ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi pamu ryaje gutanga ibiribwa ku mpunzi z'abarundi ziba muri iyi nkambi impamvu nyamukuru abanyeshuri bashyira imbere ni uko ari abanyeshuri bibana kandi igihe cy'ipokera nta muntu uba wemerewe gufatira undi ibiribwa ntakirutimana augustin ni umunyeshuri wiga mu mwaka wa gatandatu mu ishuri ryisumbuye rya rusenda ari kwitegura gukora ikizamini cya leta cyo mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka afite impungenge kuri iki kibazo bahura nacyo cyo gusiba kubera ipokera iyo hari mu ipokera usanga tutajya ku mashuri bitewe no gupokera bigaca bituma dusiba tukirirwa gupokera nk'isabune cyangwa inkwi cyangwa ibindi bintu bigatuma tutajya ku ishuri kubera gupokera
iyo bapokeje inkwi ntushobora kujya ku ishuri kubera iyo mpamvu bo impamvu bituma ni uko ndetse gupokera za nkwi ntaro nk'icyo icyo ntekesha bica bisaba ngo njye gusenya kandi ndi umunyeshuri kandi no mu mashyamba y'ino sinshobora kujya gusenya uko nshatse kuko za nkwi ntibaheza ngo bazimbikire bamenye ko nari ku ishuri ku byo kurya bansibye urumva n'ikibazo kirekire kuko sinshobora kurya ngarutse nkasanga byarenganye biba bihetse kuri jewe aba banyeshuri biga amashuri yisumbuye yo mu rusenda bakomeza kuvuga ko uku gusiba amasomo umunsi w'ipokera bituma bagenda batsindwa igihe c'ibazwa ndetse n'igihe cy'ibizamini kuko hari ibikorwa bikorwa bagiye gupokera Eh, kuri twebwe abanyeshuri kenshi turasiba ku ishuri kugira turonke inzonge kuko ntitwoja ku ishuri utarapokera Ah, oya dusabye uruhusa tugarutse gupokera ntako babiduha baturenganya baba baturenganye iyo baturenganye kenshi uca dusanga amabo yahetse ugasanga tuba turaronka burya bufu bwa kera bushaje twiga igitondo urumva tugiye ku mugoroba bica bishaka babanze baheze village bariko barahamagara kugira natwe badusubirire iyo dusibye ku ishuri hari igihe usanga bakoze amayintero ugasanga turananiwe twewe tu- nta kanya ntako badusubiriramo
abarimu mwabibabwira abari babi tubibabwiye bo ntibadutahura bavuga ati kazima mwishinze gupokera ibyo ni byayo ntibadusubiramo na jewe ubwanje nosaba hagati y'abo badupokeza cyangwa abaprofeseri bacu baze baradutahura Am- kama twagiye gupokera mbarayo ingene baza baradusubiramo ry'amayintero bakoze twe tudahari iki kibazo cyo gusiba amasomo si abanyeshuri bonyine bahura nacyo ahubwo hari n'abarimu bo mu nkambi yo mu rusenda b'abarundi iyo umunsi w'ipokera ugeze hari abasiba bakajya gupokera ibiribwa ku bwa mwarimu kavunja paul mabure wigisha mu ishuri ryisumbuye rya institut rurinda asaba abashinzwe gahunda z'ipokeza mu nkambi yo mu rusenda ko badohorera abarimu n'abanyeshuri kugira ngo gahunda z'amasomo zitagira ikizihungabanya bitabaye ibyo ahamya ko batazareka kujya gupokera kubera amasomo hari igihe tutajya kwigisha cyane cyane bivanye n'ingene basize kuri gahunda abaza gupfukira uwo munsi hama ukagenda ugasanga byagoranye abantu babaye benshi uwo munsi kandi ukongera ugasiba kandi wabwirizwa kujya gutanga icigwa umva akazi kaba ariko- kaba ari- kaba ari- kaba ariko karapfa bivanye n'ingene tudafite n'amakarite de serivisi niyo turiko turasigurira abaja eh, bagira amadisiribisho usanga batadutahura kubera yuko ati amakarite de serivisi dufise cyangwa ugasanga batubwira ngo jya ku murongo nk'abandi ugasanga hari ibintu byinshi biriko birapfa ushobora gusiba kuza kwigisha kubera icyo kibazo Eh, gushobora gusiba kabiri cyangwa gatatu bivanye na gahunda kandi hakora mu nda ntushobora kujya ku kazi uzi yuko serivisi iheze bizoba birangiye muri iki cyumweru gishize ubwo inspekteri uriya mashuri yisumbuye muri fizi ya kabiri bwana bashimbe musafiri yari mu mahugurwa y'abarimu yaberaga mu rusenda akaba yaragejweho iki kibazo cy'abanyeshuri n'abarimu basiba kubera kujya gupokera abasezeranya ko bagiye kugishakira umuti bwedase ngabo ku bw'ijwi ry'amerika mu rusenda urakoze cyane vedase niyo ngabo ahandi naho u rwanda ubuganda na kenya byiyemeje gufata kumenyekanisha uh, guhamagari- no guhamagarira um, ba mukerarugendo mu karere k'ibiyaga binini ibi bitangajwe inyuma y'imyaka hafi itatu ibi bihugu bishizwe- bishize umukono ku masezerano yo gukoresha viza imwe muri ibyo bihugu ni mu kiganiro mugenzi wacu eh, Edi Gwema yagiranye na Madame Carmen Nibigira umuhuzabikorwa by'ubukerarugendo mu karere ka Afurika y'ubuseruko
ubufatanye bu- bugamije kugira ngo ibyo bihugu bitatu byiyemeje yuko bazokorana hamwe Eh, intambwe ya mbere nkuru yabaye ni uko mu mwaka uheze turafise expo ibera mu mu bwongereza mu gihugu cy'ubwongereza niho- nibwo bwa mbere kuvyo- vya- kuva iyo expo iba- ivyo bihugu bitatu vyumvikanye kuja gukorera hamwe byubaka tunosigura stand bari hamwe bashira amafaranga hamwe bavugana yuko i- aho bazogenda bose bazogenda bajanye kugira ngo ba- ba- bapromotinge iyi- iyi iyi destination yacu icya kabiri naco iyi iyi poto nayo nyine iyi ntambwe yindi ya kabiri iri imbere ni uko ibihugu vyavuze iti okay tu- twese twemeje ko dukorana ha- gukorana hamwe ko du- duteza imbere iki gisata c'ingenzi muga none abagwizatunga bazoshobora gukorana gute mu gukorana naho ni ukuvuga yuko ni ugukora ba- ba- basangira i- i- eh, no bita information basangira isoko kuko kenshi usanga hariho abadafite uburyo bumwe ugasanga rero abamwe bara- barasigaye inyuma I- iyo ni intambwe ya kabiri intambwe ya gatatu kandi ikomeye ni ukwerekana cyane cyane kuri abo bose turiko turagerageza guhamagara kuza guti- kugendera ibihugu byacu ni ukubona yuko iyo uje ngaha ut- ataho wimiriwe urashobora kugenda muri kenya uhejeje ugaca ufata indege cyangwa mu ibarabara ukaja muri mu rwanda cyangwa ugafata indege n'umuduga ukaja muri uganda Uko- ukoroherwa n'ingene ushobora kugendera kandi ku biciro bi- bi- bi- bi- bi- bidahenze ni ukumvikanisha rero yuko iyo twese twemeranyije gukorana hamwe ni uko umwe umwe wese ahari avuga ati iyo ndonse umuntu ambaza none nje ngiyo nokora iki ushobora kumwishyura inyishu ukamubwira uti uje muri kenya urashobora gukora ibi mugabo ndashobora no kukubwira ibyo ushobora gukora mu rwanda ibyo ushobora gukora muri uganda tukifuza yuko na tanzania n'uburundi niyo bashobora kuba bari muri muri iyi- iyi poto dushobora kudandaza ibihugu byacu turi hamwe twese ese habaho ugusaranganya inyungu iva muri ubwo bukerarugendo hagati y'ibyo bihugu bitatu
nubwo yuko uraze igisata cy'ingenzi cyane cyane igisata cy'ingenzi kiva kuri twebwe abagwizatunga umwe umwe wese araraba ati indandaje u rwanda gusa nta nta karusho ariko avuze ati ndashobora kugadandaza eh, inge- eh, ingagi nkashobora gushira ko iyindi eh, noyita eh, trip muri kenya umuntu eh, yomara iminsi itanu gusa uka- ukamwongeraho iyindi minsi itanu muri kenya ukamwongeraho iyindi minsi itatu ine muri uganda n'akarusho kuri wewe kuko urahungukira rero eh, eh, eh, novuga yuko inyungu twese tuyiboneraho inyungu ni ukuvuga ko uwo mu- iyo ngenzi nk'uko tubivuga muri kino gisata ingenzi imwe ituma haboneka ubuzi cumi na cumi ubuzi cumi muri kano karere ushoboye gutanga ubuzi cumi muri kenya uwundi mu wundi buzi mu- ku- umuntu ushobora gutanga akazi muri tanzania cyangwa muri uganda cyangwa mu burundi urumva neza yuko si igihugu ki- gitera imbere cyonyine ni aka karere kose nibaza ko nibyo twemeranije igihe twavuga ko tugiye muri common market nibyo twemeranije tuvuze yuko turi muri eh, east africa community nibyo twemeranije yuko dufatanya hamwe twese tukadandaza kano karere kacu nka destination imwe madamu carmen nibigira hari inyungu zifatika ah, zimaze kuva tuvuge ah, muri izo inisiyative mumaze iminsi mukora zirimo iza viza ndetse n'ibi bishyashya mumaze ah, gutangiza notanga akarorero ka mbere mu byo dut- duteza imbere kandi dushira imbere muri byose twebwe tuvuga yuko imbere y'uko abantu twebwe ingenzi none natwe nyine turi ingenzi mu bihugu byacu ushobora gusanga abantu benshi batazi i- i- ari umuntu aba muri kenya atazi ibyo muri kenya bihari akarorero n'amantanga ntiturabe akarorero bi- muri kenya muri kenya bafise eh, i- i- campaign batanguriye haciye imyaka mike iyo campaign yitwa tembea kenya iyo tembea kenya uyu mwaka ibi- ibiharuro byavuyemo batweretse mu mwaka uheze wa wa 2016 ni uko kenya abanyagihugu ba kenya nibo baba nibo babaye aba mbere batembera mu gihugu cyabo abo nabo ku rugendo rwa 52 percent mirongo itanu na kabiri ku ijana ibyo nabyo bitwereka yuko iyo iyo iyo si intambwe ushika ko gutyo gusa ni intambwe yerekana yuko igihugu cya kenya cyabanje kubwira abanyagihugu cyababo ati munosa akanya tembera munosa akanya jya kureba ibiri hafi y'iwanyu munosa akanya kuko si ukuja gutembera gusa gutembera bisaba ko urara ahantu bisaba yuko ufungura bisaba yuko uronka uja kugutembereza ugasanga aho a- a- icyo nokwita taci poyinti yose ifite akamaro imara kari tangible akandi karorero kari hafi ni uko tubona ama cross borders uganda uyu mwaka umwaka uheze nicyo gihugu cyo muri east africa cyabaye icya mbere kizanira ingenzi n'abagitemberera muri kenya ibyo rero byerekana ubucuti bukomeye kenya na uganda bifitaniye muri muri icyo gisata cy'ingenzi icyo gihugu cya- cya cya uganda kiza ubwa kane havuyemo igihugu cya amerika havuyemo igihugu cy'ubwongereza havuyemo igihugu cya- cy'ubuhindi I- igihugu cya kane ni igihugu cy'u- ca- ca uganda mugo uravye muri kahise uganda yari inyuma cyane mu gihu- mu gi- mu gita- mu gisata cy'ingenzi uravye eh, kuri kenya ibyo byerekana yuko tubandanije tuza tura- turasensitizinga abantu tukababwira tuti imbere y'uko muja muri afurika du sud imbere y'uko uja mu bihugu bya kure egera ubanze urabe ibiri hafi y'iwanyu umenye ibiri hafi y'iwanyu ikindi naco tangible tubona ni uko ibiharuro tubona batwereka abagendera mu ma national parks duhereye n'akarorero ka akagera national parks y'u rwanda abanyagihugu baratanguye kumenya akamaro ko kuja kuraba ibikoko abanyagihugu abanyarwanda bonyene n'abantu baba muri ico gihugu baratanguye kubona akamaro ko kuza gutembera igihugu cabo rero nibaza yuko ama tangible examples nayo turiko turavuga kuri telefoni dufite abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika hirya no hino nabo bifuza kubaza Ah, habibana mwiriwe neza twe twari dusanzwe tuzi igihe uyu muryango w'ubumwe bwa afurika twari dusanzwe tuzi yuko ari ibihugu bitanu byari bigiye kuyishyira hamwe ariko ubu rero ikintu mbonye nenga cyoba gitangaje ni uko twumvise yuko eh, ibihugu bitatu ari byo bigiye gushyira hamwe eh, kumera nk'uko byoba byishyitse hamwe ikintu rero noca nagize ko amakenga nagomba nje mbaza mbega ni kuki ibyo bihugu bi- eh, ibyo bihugu byoba byishyitse hamwe ari bitatu hakaca havamwo uburundi na tanzaniya ubwo ntihoba hariho ingorane yoba yatumye yoba iri hagati y'ibihugu eh, bitanu byoba bitabona kumwe haca kandi mbaza akabazo kagira kabiri ati none eh, ibi bihugu bibiri byoba byakuwe mw'uwo muryango buba ari uburyo buke bwoba bwatumye buki- buja inyuma cyangwa hoba hariho umugambi yuko bwakutwizeza ku buryo bo- twobona yuko nabo bazoshobora kujamwo muri ibyo bihugu ku buryo ko dusanzwe twumva ko byari ibihugu bitanu biri hamwe no mwishura ko i- i- ndamuhumurije cyane yuko twebwe ibihugu bitanu nta ki- nta kirahinduka ibyo bihugu bitanu bibandanya bikorana mu yindi myinshi imigambi myinshi cyane igikuru ni uko amenya yuko ibyo bihugu bitatu aribyo byagiye imbere birindiriye ko ibindi bibiri bi- bi- bi- bi- bibasanga aho bazaba bagejeje uh, ikivi novuga ndabye na niyo single tourist visa imaze imyaka itatu ibyo bihugu bindi birazi ko iyo single tourist visa ihari Ni- twebwe tuguma tubabwira akamaro kayo tubereka aho intambwe abandi bamaze gushikako ntawe uvuga ngo umwe arasigaye inyuma canke uwundi ari imbere ngo uh, uh, yarasizwe igikuru ni uko abo bari muri ico gisata c'ingenzi cane cane ku barongoye ivyo bihugu ivyo bihugu navyo ni tanzania n'uburundi babona akarusho bakavuga ati twe- twegere abandi tujane nabo iyo iyo iyo iyo si sinobivuga ko byinshi kuko turavye akazi dukora tubandanya tubahimiriza tubandanya tubahamagara mu manama dukorana ibyo bihugu bitatu navyo byagiye imbere turabishigikiye kandi nibaza ko ari intambwe nini bariko barashikako tukivuza ko muri kazoza kari hafi abo bana nabo bazokwegera ba- tugakorana hamwe twese nk'ibihugu bitanu reka dufate na benjamin mwiriwe neza ikibazo cyanjye rero ndaza kujya ku kijyanye na ikotuwabi Mm.
hari hari uburyo bafite hari ingamba bafite zituma ubwo bukerarugendo bw'ibyo bihugu bitatu buza kungukira abaturage baturiye ayo maparike ndetse na parike ubwazo ko eh, nko mu bijyanye na n'ibyo byose by'ubukerarugendo uko parike uko igira abantu benshi ni nako ibinyabuzima byagakwiye kuba bi- bikeneye konservasiyo iri hejuru hari izihe ngamba uretse gusa wenda numvishije yibanda cyane ku bashoramari bari muri iyo sekiteri ariko agaruke atwereke n'inyungu biza kugirira eh, urusobe rw'ibinyabuzima byacu nk'akarere muri rusange niyo atwereke ubwo buryo ndetse atwereke na- n'umusaruro biri bugire abaturage cyane cyane abaturiye aho hasurwa aho hakorera ubwo bukerarugendo aho ubundi ni byiza rwose turabishima no mwishyura yuko nda- ndashima cyane ko ikibazo kibarijwe n'umuntu waba mu gihugu cy'u rwanda nibaza yuko murabye imigambi ya- y'aba- y'abarongoye igihugu cyanyu murashyira imbere cyane cyane ibyerekeye eh, ibi- ibi- ibi- ibi- ibibakikije conservation eh, national parks ni ikintu gikomeye cyane nibaza ko turi- tourism iki- iki gisata cy'ingenzi na na na conservation mu rwanda bigenda bijyanye nta gisiga ikindi hama aka- aka- akamaro kava muri eh, tourism biva mu ma- mu ma- mu mafaranga bivamwo bifasha communities ziba muri hafi y'ayo ma park- na national parks kandi bigatuma bitanga n'akazi bibakura no mu bukene nibaza ko ak- igihugu cy'u rwanda muri imbere cyane murabya ibihugu bindi byo muri kano karere hariho byinshi abandi bariko barabigira ko kandi ndashima cyane ndabye abo dukorana mu gihugu cy'u rwanda kuko ikintu cyose dukorana cyaba gifise a- a- aho gish- kigamije kijanye ku banyagihugu kuko iki gisata nico nicoteza imbere abantu bamwe ngo gisiga abandi i- i- inyuma nibaza ko a- a- a- ikibazo ca c'uko tubandanya dushira imbere ibidukikije kuko tutabifise nta ntaco twaba dufise turata ntaco twaba dufise tudandaza kandi nta- nta bantu boza kutugendera nibaza ko kuri ku neza yacu twese dukora muri kino gisata tubandanye tubungabunga ibidukikije kandi tubandanye duteza imbere abo babiba hafi kugira ngo a- umwuga wacu n'akazi kacu kabandanye kabaho ejo reka dufate na kameya mwiriwe neza nagira mbaze uwo mudamu mu busanzwe ni umurundi kazi namwumvise nk'umurundi kazi kandi ari muri iryo shyirahamwe ariko afasha iki uburundi nabwo kugira ngo burabe ko bwokwiyunga n'abandi nabwo bushobore kudandaza eh, ibyo bufite mu bidukikije Eh, murakoze twaba twari twarose urakoze kameya madame nibigira yego ndi umurundi kazi kandi nibaza yuko ico kibazo canyu kirumvikana rwose ego ndabizi cyane ko dufise byinshi byo kurata uburundi ni igihugu gifise byinshi tw- twokungura abandi muri kano karere kugira ngo duteze imbere ivyo dukora mugabo n- munkundire nsubire inyuma ndababwire yuko igisata c'ingenzi nico gisata conyene nibaza kiri demokatika O- mu congereza democratic eh, process Umu- umuntu wese ahaja gutembera canke ahaja gufungura canke ahaja kurara niwe a- afata ico ki- niwe arondera ico- aho ashaka kuja ata muntu amufashe ko inkoni canke amufashe ku gitsura nibaza yuko igihugu c'u Burundi ni ku neza yacu ya twebwe tubanza gukuramwo ingorane zituma tudashobora kuba kuba turi imbere nk'abandi muri ibyo nabyo igihugu cyacu kiracafite ikibazo cy'ubwumwene abantu bashika mu gihugu viza yacu iracagoye kuronka iracanazimbye indege zidushikana mu burundi ni nke cyangwa zishikayo na ni- zirazimbye cyane kurusha ibindi bihugu bimwe muri kano karere hama icya gatatu nk'uko mubizi umutekano na na image ya- y'igihugu ira- irahamagara cyane aba- abaja gutembera muri ico gihugu iyo abantu babona amasanamu cyangwa bakumva ko ibintu bi- bidashobora kuba byoborohera kugenda aho hantu bafu- bafuma bafata bakaza ahandi hantu nibaza ko ibyo bintu byose tubishyize hamwe ni ukubiraba mu- mu- mu- mu- mu gisata cy'ingenzi ko ari byo bikomeye murika murikira ukuri mbega ukuri kosinda ikinyoma mbega ineza yotsinda inabi tworengera gute ibidutandukanya ngo dusenyere ku mugozi umwe inyishu ni mu gikino murikira ukuri mugiye kuba mukurikira kuri radiyo ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu kuva isaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba murikira ukuri ni igikino mutegurirwa na rabenevolenshi urakeneye kumenya inkuru y'abaseruko n'abarengera isango ntigutange murika murikira ukuri
barakoze bagenzi bacu muri benevolencia badushyikiriza icyo kiganiro ndashimiye mwe mwese rero mwaduteze amatwi ani naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndashimiye Denyo yamfashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije ndashimiye na Patrick Deya yamfashije mu buhinga bw'ivyuma tubibutse ko kuri Facebook no kuri Twitter niho turi adresi yacu ni VOA radio yacu site yacu ya internet nayo ni we zitatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com